Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije ikaze kuri radiyo yanyu.
yabonye umuntu ari ku moto yayibonye inyuma yiwe mu ntuze iriko iramukurikira muri retroferi aca aramubwira ati jeyi moto iranteye basenga batangura kukweka bakwetse gutya nazo zigakweka barabandanya niho baca bazubura hama baca bararasa Uwo ni Amandine Nasagarare, umukobwa wa Pierre Claver Mbonimpa, umuyobozi w'umuryango Aprodehashi uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi. Amandine aravuga ku iraswa rya se. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi waramutse neza.
Mwaramutse Jenny umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon aramagana ubwicanyi bwagombye gukorerwa Petero Karaveri Mbonimpa umwe mu baharanira agateka na muntu mu Burundi Ban Ki-moon amwifuriza gukira kandi asaba ko hoba amatohozwa ataho yegamiye mu ntumbero yo gushengeza uwo yagira yihe iryo bara imbere y'ubutungane ico gikorwa kigayitse kibaye inyuma y'igandagurwa rya general adolphe nshimirimana ivyo ngo bigaragaza ko ubwicanyi mu burundi bwafashe iyindi ntumbero kandi ngo bukwiye guhagarikwa amazi atararenga inkombe umunyamabanga mukuru wa oni amenyesha kandi ko gusubira gutangura ibiganiro vya politike arico kizotuma uburundi butekana umunyamabanga mukuru wa oni kandi yaramagana ubwicanyi bwakorewe umusirikare wa oni ari mu bagiye kugarukana umu amahoro mu gihugu ca centre afrique yishwe kuri uyu wa mungu uwo musirikare wo mu nteko za minusca yara, yarasiwe mu gisagara ca bangi mu gihe izo nteko zariko zirondera gufata umwe mu banya centre africa yagirizwa gukora ubwicanyi ha ruhande y'uwo umusirikare yapfuye ayo masasu yarakomerekeje abandi basirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bagera umunani umunyamabanga mukuru wa oni abicishije ku muvugizi wiwe asaba ko uwo mubisha yoshigwa imbere y'ubucamanza asaba kandi ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho muri icyo gihugu cya centrafrique kudasotora intego za minusca, minusca kuko ataruhande zegamiyeko izo nteko za oni zasubiriye inteko z'ubumwe bwa afurika haraheze umwaka zikaba zifise igikorwa cyo gucungera abanyagihugu no gushyigikira leta mfatakibanza mu kurindira amatora atekanijwe mu kwezi kwa cumi muri ico gihugu muri afurika abahinga mu vya kaminuza bo muri afurika bamenyesha ko inyigisho za kaminuza muri ako gace k'isi ziriko ziratituka bivanye n'ibibazo by'amafaranga afurika ifise muri ibi bihe ivyo nivyo vyavuye mu nama iheruka guhuza abegwa n'inyigisho ku mugabane wa afurika inama yakoraniye muri johannesburg muri afurika y'epfo haraheze indwi abitavye iyo nama baremeza ko guteza imbere inyigisho za kaminuza arivyo bizotuma afurika itera imbere ariko ngo kubura uburyo bujanye n'amafaranga inyubakwa zidahuye n'ibihe bya none ubwinshi bw'abanyeshuri bifuza kubandanya kaminuza nizo ntambamyi nyamukuru zituma abanyeshuri bataronka ubumenyi nyabwo basaba amaleta y'ibihugu bya afurika gushyira amahera akwiye muri ico gisata kandi umwe wese akamenya ko akwiye guterera agacumu k'ubumwe perezida obama wa leta z'ubumwe za amerika ategekanya gushikiriza abanyamerika n'amakungu ku mpera z'indwi ijambo ku vyerekeye amasezerano aheruka gusinywa abuza irani gukora ibigwanisho ruhonyanganda nk'uko bimenyeshwa na josh ilnest umuvugizi mu biro vya perezida obama perezida obama azoshikiriza ivyo yiyumvira vyoshigikira bigakomeza ayo masezerano perezida obama kandi ngo arafise icyizere ko inama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika nayo nyene izoshigikira ico gikorwa gikomeye amakungu yakoze abicishije mu vya diporomasi ati bose barabonye ko inzira yo gukoresha inguvu za gisirikare atari yo yoza imbere inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika ikaba yaratanguye kwihweza ayo masezerano kugira iyemeze canke iyahakane uwo muvugizi wa obama amenyesha ko mu gihe abashingamateka batoyemeza obama amenyesha ko azokoresha ububasha ahabwa n'ibwirizwa shingiro kwanka ivyo bazoba bashitseko sekreteri wa leta wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry ashikiriza ko abaminisitiri b'imigenderanire y'ibihugu byo mu kigobe c'abarabu bavuga rumwe nawe ko amasezerano abuza irani gukora ibigwanisho nyanganda azotuma ako karere karangwamwo umutekano mu gihe yoshigwa mu ngiro ivyo john kerry yabivugiye idoha ahejeje kubonana n'abo bashikiranganji b'ivyo bihugu
urakoze aruyizi kuri aya makuru nshuti zacu humura cyumva radiyo ijwi ry'amerika hivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri radiyo inshuti ya bose kuri fm 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm 94 n'ibice icyenda no kuri fm 95 n'ibice bibiri turi no kuri interinete kuri radiyo yacu voa akadomo komu dukomereze amakuru y'ijwi ry'amerika mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi ishyirahamwe apodehash riharanira uburenganzira bwa muntu riratabariza umuyobozi waryo pierre claver mbonimpa waraye arasiwe mu murwa mukuru bujumbura mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye n'umukobwa wa bwana mbonimpa amandine nasagarare amandine na sasagari amakuru atangazwa avuga ko papa wanyu uba bamurashi umushyiranahe pierre claver mbonimpa ibintu byifashe gute yego nibyo ko bamurashe jena twari kumwe igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo ine turasezerana afata inzira yo gutaha nanjye mfata inzira yo gutaha ngeze mu nzira n'inkonaza numva iyo nkuru mbi ko bahejeje kumurasa yakurikiwe n'amamoto umuntu yari ku imoto niwe yakuse priority imodoka hama aramurasa aho hari ko hari ku munsi wa mbere ku mugoroba nk'isaha zingahe hari igihe cy'isaha cumi na zibiri nk'iminota nka cumi gutyo none ubu ubuzima bwiwe bumeze gute muri iki gihe yoba ari hehe muri uno mwanya ari kwa muganga baracamuvura ntituramenya ikiza gukurikira mugabo turizeye ko umukama aza kubikora aho bamurashe hehe bamurashe ku itama urusoro rundi aha kote ku muhogo abantu bari begereye icyo kibanza nta n'umwe yababonye cyangwa nta n'umwe yabonye abo bantu bamurashe cyangwa agafata amasaramu oya byabaye binyaruka kuko baciye batera biruka binjira muri karitsiye hirya mu kinama abo bari kumwe mu modoka hari icyo babaye nabo oya yari kumwe n'umushoferi we ntacyo yabaye umushoferi ntacyo yabonye abo bantu ntashobora kumenya abo ari bo yabonye umuntu ari ku moto yayibonye inyuma yiwe mu ntuze iriko iramukurikira muri retroviseri aca aramubwira ati jeyi moto irantenga batangura kukweta bakwetse gutya nazo zigakweta barabandanya niho baca bazubura hama baca bararasa zari moto zingahe bonkome hari muri sirikirasiyo we yavuze ngo zari moto nyinshi mugabo izateye ziruka zinjira muri karitsiye zari zibiri izindi ziguma inyuma icyo gihe hari izindi modoka zari ko zirarengana hari abantu baba babonye ikintu hari muri ambuteyaje zirengana imodoka kome uwari inyuma yiwe petete yumvise urusoro intubeya muri ambuteyaje sirikirasiyo biragoye kuca umenya ubigize muri uwo mwanya nyine mugabo hari abantu bari ku imoto baciye biruka mwebwe muba mwashyitse ku bitaro muramaze gushaka ku bitaro yego twashyitseho bari baragerageza abaganga mwoba mwashoboye kuvugana
namubonye ku bwanje mugabo ari konsiya nta byinshi avuga ikibazo ingorane dufise n'iy'umutekano amandine murakoze cyane rwose mubandanye mwihangana muri ibi bihe bigoye yego murakoze nawe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turacyari mu burundi ishyirahamwe ry'igihugu rishinzwe uburenganzira bwa muntu riramagana ubwicanyi bwakorewe adolphe nshimirimana n'ubumaze iminsi bukorwa umuyobozi w'iryo shyirahamwe jean batiste baribonekeza aramagana n'ihohoterwa ryakorewe umunyamakuru wa radiyo y'abafaransa esdras ndikumana warimo gukora akazi ke ahabereye ubwicanyi ku cyumweru ni inkuru ya mugenzi wacu tabita mukamusoni mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru ku mugoroba wo kuri wa mbere urongoye SNDH yasabye ubutungane gukora amatohoza ku bwicanyi bumaze iminsi bukorwa ubwo bwicanyi rero buje kwiyongera ku bundi bwicanyi bugize iminsi bwibonekeza mu mpande zitari zike z'igihugu na cane cane mu gisagara ca bujumbura mu makati ya cibitoke kanyosha musaga ngagara nyakabiga hamwe rero no mu zindi mpande nka mukike na mutambu muri bujumbura Jean Baptiste baribonekeza arengo arongoye SNDH aranegura cyane ikubagurwa ryakorewe umumenyeshamakuru y'iradiyo y'abafaransa Ezras Ndikumana aho yari ku kazi kiwe Ezras Ndikumana yarakubiswe arakwa n'ibikoresho vyiwe vy'akazi urutoke rwiwe bararuvuna gushika ubu aracari mu bitaro ivyo vyose vyabereye mu rwego rw'iperereza inyuma y'iyicwa rya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana mu mugwi SNDH baremeza ko Ezras Ndikumana yari mu kazi kiwe iruhande ya Ezras Ndikumana hari n'utwara ikambi y'abasirikare mu Ngagara Lieutenant Colonel Ndenza ko Michel yakubaguwe akanacumitwa n'imbugita mu mutwe azira nawe nyene urwo rufu rwa Adolphe Nshimirimana urongoye SNDH yabwiye abamenyesha makuru ko navyo nyene bagiye kubitohoza ku bijanye na komanda wa kangagara komisiyo ishaka ije kumuraba ubu nyene kurya twaravye Ezas Nikumana kurya twaravye famille ya General Adolphe Nshimirimana dutegerezwa kugarukira ku miryango iba yabuze haheze iminsi hakorwa ubwicanyi bukorewe abantu batandukanye bw'ubwoko bwose kubera iki umugwi SNDH utari bwagira ico uvuze ukavuga ubu Jean Baptiste baribonekeza yishuye gutya twaragize amatohoza kugira ngo tumenye ingena ubwo bwicanyi buba iyo buva nico bivako nico ubutungane buheza bugakora iyo bubonye yuko hariho abantu bishe abandi canke bakabahotera mu buzima bwabo ku itariki ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatandatu twaragize itangazo ririmwo ivyo twashoboye kubona nk'umurwa hariho igitigiri c'abantu bahitanywe n'inkuruma ya politiki tutari bwashobore kwegeranya neza kandi n'ubu ico gitigiri komisiyo ntirashobora kukigeranya neza amatoza twagize hariho ibyo atwereka hariho n'ayandi tukibandanya nibaza ko twobiha nk'izindi ndwi nka zibiri cyangwa zitatu kugira ngo tumenye exactement igitigiri cy'abantu bahitanywe n'inkuru ikindi twashoboye gutohoza ni uko hariho umumenyeshamakuru yitwa Ezras Ndikumana yahotewe ubuzima mugabo aragwaye ngo ari muzima ntiturashobora kuronka inkuru ubuhamya bwerekana yuko hariho abandi bantu babishwe inyuma yuko Lieutenant General Nshimirimana ikindi naco kijanye n'ubwicanyi nk'ico cyo yiciwe kuri Laberiane uvuze ni ukuvuga wewe ubitubwiye nk'uko ico komisiyo ikora iraheze ikabitohoza rero iraheze ikabitohoza ari naco gituma ari vyiza yuko mwebwe abamenyesha amakuru iyo mwumvise inkuru kuyimenyesha igihugu cose ni vyiza ariko no kwimenyesha komisiyo ni vyiza kurusha kubera ko komisiyo iraheza igaca ikorera kwiyo nkuru we uvuze ikaraba iti none umuntu yiciwe kuri Laberiane ninde yishwe nande yishwe bigenze gute Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
bebuye bwose waturarika yirizo wari uduhamagariye none ivyo n'uruto yewe twebwe ubwo roho umugambwe wawe uzayizo guteza imbere no gusambura igihugu cyatwibarutse ukaba utanga ibiva kutumvira inzego zirongoye umugambwe Yeah.
tusubiza n'ikata Nayo yacu ndaguha.
hanyuma tumenye kuri uwo Eh.
tutavuga rumwe uti Eh, mbega umenya ngo mwateye akarangamutima k'umugambwe wacu rero n'akarangamutima ushaka ko tugira ni uguturira igihugu tuzotora mbaho tutavuga rumwe ntibagumane abarundi Eh.
dutegereza gusanga Oya.
ingurane n'uburamwa ajewe baramwanje bose na babyaranje nta n'umwe dusangiye umugabo Eh, none ibi bigwanisha ushaka tubimarisha imiryango yacu Yasaze nawe ubu umugabo.
ubu inyungu yawe ku maduhenda ahubwo ubu turabonye umwanzi Twaramuhinyuye.
Eh, aho Eh, w'amahame ufate tumwereke twaramuhinywe gumya sigaho sigaho sigaho ntimundase ntimundase ntimundase mwa bahungu mwe oya aho byakabereye ni kera ubu twamaze kubona ko umwasi wacu ari udukwegera mu ntambara ndabakomeye amashyi mwe n'abahungu mwe ndabakomeye amashyi ni ukuri ah. ntimundase pima ndabaha amafaranga yose mushaka ntimundase mbega ujya nawe ukabona utinya gupfa urakwiye kumenya ko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka ntibayobore ugakinga uwo ari we wese atakindi urabye atari uko ari umuntu
rwaruka rw'uburundi ikisigaye cyo gusambura igihugu cyatwibarutse twirinde ba sesankuyoze badukwegera mu biducanishamwo ahubwo dutere intambwe imbere mu gutegura amatora y'inzego zizoduteza imbere ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi tuve mu burundi noneho tujye mu rwanda ejo nibwo inteko ishinga amategeko y'u rwanda yasoje imirimo yo kumva icyo abaturage bavuga ku guhindura itegeko nshinga mugenzi wacu eric bagira ubusa yaganiriye n'abantu batandukanye barimo abanyamadini abamugaye n'abikora ku giti cyabo ndetse n'abanyamategeko adutegurira iyi nkuru abanyamategeko inzobere mu bushakashatsi abanyamadini n'abandi bavuga rikijyana nta tandukaniro rinini ku bitekerezo byabo n'ibya rubanda rusanzwe ku guhindura itegeko nshinga ngo perezida kagame yongere kwitoreza gutegeka u rwanda bose barahurira ku marangamutima ataka ibigwi ubutwari bya perezida kagame ko kumubura bibiri na cumi na karindwi byaba bibi benshi mu banyamategeko bahawe ijambo bavuga icyabateye kwandika basaba ko itegeko nshinga ryahinduka bavugishije amategeko ibihabanye imbere y'abasenateri bayobowe na visi perezidante madame jeanne gakuba abo banyamategeko basobanuye amategeko mu buryo bugenekereza madame marguerite murekatete ntiyanditse asaba ko itegeko nshinga ryahinduka ariko yatanze ibitekerezo ko ryahinduka perezida kagame akazayobora ubuziraherezo yananirwa bakazasubira guhindura itegeko nshinga bityo nkaba nsaba ko nyakubahwa perezida paul kagame yakongerwa itegeko ngingo y'ijana na rimwe ryahindurwa agakomeza kuyobora ariko bikagaragara mu itegeko ko ari we wenyine kuko ntawakwizera uzasaba si uwo wenyine kuko hari n'abarata ko urugaga bakoreragamo rwatangiranye abanyamategeko mirongo itatu na barindwi ubu bakaba basaga igihumbi kandi ko batanga ubutabera busesuye perezida kagame ngo yatumye ruswa igabanuka mu magambo yabo irashira burundu uyu nawe mu bavuga ariko ijyana yagize icyo avuga ku guhindura itegeko nshinga twebwe nta wundi dushaka icyo dushaka ni ubutabera ku iterambere kureba yuko abazungu ntabwo aribo badutorera itegeko nshinga nawe ubwanyu muri aho ngaho uzababaza uzamubwire ngo twebwe abanyarwanda itegeko nshinga rivuga abanyarwanda ntirivuga umunyafurika wo handi ntirivuga umuzungu ntirivuga umunyamerika rivuga ngo twebwe abanyarwanda kimwe n'ahandi hose iyo abadepite n'abasenateri basuye abaturage ikibanze ni ukubabwira ikibagenza ku ngingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga mbere ya saa sita depite jeanne barikane na mugenzi we emmanuel mudidi yabwiye abanyamadini abikorera mu karere ka kicukiro n'abandi ikibagenza ariko turavuga tuti birashoboka kuba abantu bataratanze ibyo bitekerezo bataragize icyo bavuga ku ngingo y'ijana na rimwe hari impamvu zishobora kuba zinyuranye bamwe bashobora kuba igihe abandi bandikaga badahari bari muri misiyo bari barwaye bagiye gusenga abandi bagiye gucuruza piyo hari n'abandi barindagiye gusisika basiga turavuga tuti ariko dushingiye kuri ya ngingo y'ijana ya ngingo ya kabiri ko ubutegetsi bwose bukomoka ku mbaga y'abanyarwanda reka tujye kwegera n'abandi ari nayo mpamvu twaje uyu munsi kumva icyo rubanda bavuga ku byo banditse n'abatarabonye uwo mwanya wo kwandika inteko ishinga amategeko ivuga ko ibyihutishije bitewe n'uko rubanda bakomeje kubisaba senateri tito yabwiye abanyamategeko n'abandi ko uyu mwaka ugomba kurangira bivuye mu nzira inteko ishinga amategeko yakiriye hafi miliyoni enye z'abanditse basaba ko itegeko nshinga ryahinduka perezida kagame agasubira kwitoreza gutegeka u rwanda ishyaka rimwe riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritabyifuje muri cumi na rimwe yemerewe gukorera mu rwanda n'umuturage umwe vetus nshimiyimana wa rwamagana wahakanaga ko itegeko nshinga ritakorwaho abagize inteko ishinga amategeko bavuga ko ibi bishimangira ko demokarasi yatsimbataye mu rwanda rushimirwa n'amahanga imiyoborere myiza mu kiganiro kirekire cyihariye n'ijwi rya amerika vetus nshimiyimana wa rwamagana wandikiye inteko ishinga amategeko ahakana ko itegeko nshinga ryahinduka yatubwiye ko kuva icyo gihe na n'ubu hari ibimenyetso ko umunota ku wundi yakwicwa ko yataye umuryango arara aho yiboneye arasaba ubufasha nasaba kwanza ubufasha bw'ibanze bwo kuba nakitwa impunzi cyangwa se nkabona ubufasha bw'uko abana banjye babaho niyo nawe ndi mu gihugu cyanjye ndi mu gihugu cyanjye ndi impunzi simbayeho sipfuye urumva ni ikintu gikomeye ariko nanone sinagenda ngo mfe kugenda hanze nitwa impunzi kandi sinatubuto ko nayo nagenda urumva ko nta hantu ndi igisa n'uburyarya ku bafata ijambo mu ruhame barashimangira ko perezida kagame yategeka u rwanda ubuziraherezo tumwe mu dutsinda twatambukagaho hanze y'icyumba abanya abanyamategeko n'abandi babigaragarizagamo abagize utwo dutsinda bavugaga mu majwi yo hasi ko bidashidikanywaho ko umukuru w'u rwanda yateje igihugu imbere ariko ko icyo gutegeka ubuziraherezo cyo basanga kidakwiye biteganijwe ko ibitekerezo byakusanyirijwe bigiye gushyikirizwa inteko rusange ikabona kwemeza gutorera akamarampaka eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tugaruke inaha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yaganiriye n'imena mu rubyiruko rwa afurika ejo kuwa mbere ruhuriye muri porogaramu yitwa yari abo basore n'inkumi bagera kuri magana atanu bamaze ibyumweru bitatu bari muri za kaminuza za amerika banononsora ubumenyi bwabo iyi porogaramu yatangijwe na perezida obama umwaka ushize mugenzi wacu fidel niyo ngabo yakurikiranye ibiganiro urwo rubyiruko rwagiranye na perezida obama perezida obama yatanguye avuga ku ntambwe zimaze gushikwako mu karere ka afurika kubera ubuhinga n'ubumenyi bwo rwaruka rw'imboneza rw'abanyafurika yamenyesheje ko ariyo mpamvu yatanguje umugambi wiswe yari ugenewe urwaruka rw'imboneza rw'abanyafurika hamwe no kubaronsa uburyo bukwiriye kugira bashike ku nzozi n'imigambi yabo amenyesha ko buguruye ibiro by'iyo porogaramu mu bice bitandukanye byo muri afurika yaratanze uburorero bw'abakiri bato b'imboneza b'abanyafurika bariko bashyira mu bikorwa imigambi y'iterambere mu karere kose ka afurika yamenyesheje ko gukorana n'abandi bakiri bato b'imboneza bo mu bindi bice byo ku isi ari ibintu bikenewe yamenyesheje ko iyi ari intango n'aho ibibazo bitabura ngo abakiri bato b'imboneza bo mu bice bitandukanye byo ku isi bazokurana ko inyigisho kandi bazoba inkingi y'abazokwaruka mu bihe biri imbere inyuma y'uko perezida obama ashikirije ijambo abakiri bato b'imboneza b'abanyafurika yarabahaye akaryo ko kubaza ibibazo mu bibazo bihambaye byabajijwe harimwo ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe kazoza ka porogaramu ya yari ukwiyemeza kwa amerika kugwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere no kugwiza ubuzi uruhara rw'akarere ka afurika mu rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi urugamba rwo kurwanya iterabwoba kurwanya ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba n'ikubagurwa ry'abakenyezi hamwe n'ivyerekeye gushira inguvu mu vyerekeye indero hamwe n'ikibazo cerekeye incabwenge ziva mu karere ka afurika zikaja kuba mu bihugu biteye imbere nka amerika ku kibazo cerekeye kazoza ka porogaramu ya yari perezida obama yatangaje ko ashaka gutuma iyo porogaramu igumaho mbere akanayagura igatandukira ibindi bice vyo ku isi ikintu yatangaje ni uko igihe azoba yarangije amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu azobandanya gushiraho uburyo abakiri bato b'imboneza bazokoresha kugira bavugane bahanahane n'ivyiyumviro na bagenzi babo bo mu bindi bice vyo ku isi ku vyerekeye kwiyemeza kuri porogaramu ya yari perezida obama yamenyesheje ko bategekanije umuriyaridi w'amadolari agenewe gufasha abafise imigambi yo kwiteza imbere no kugwiza ubuzi yatangaje ko igice c'ayo mafaranga azofasha abakenyezi n'abakiri bato amenyesha ko ayo mafaranga azova mu mabanki n'abatunzi batanga imfashanyo naho ku vyerekeye guha uruhara akarere ka afurika mu rwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi perezida obama yavuze ibikurikira As a matter of principle, I would think that there should at least be one representative from the African continent on the Security Council, along with representatives from the other regions of the world and some of the other powers that have emerged.
ati mu bisanzwe nibaza ko igihugu co muri afurika cotegerezwa kuba mu rwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi yamara si ibintu vyoroshe kuko igihugu kironse urwo ruhara gitegerezwa kwitegurira amabanga ajanye n'ico kibanza nk'ibikorwa vyo gucungira umutekano ku isi gutanga amafaranga afasha urwo rwego kurangura amabanga yago hamwe n'ibindi ku kibazo cerekeye gukumira abandi bifatiye ku ibara ry'urukoba n'amabi akorerwa abakenyezi mu ngo zabo perezida obama yishyuye ibikurikira The notion that any African would discriminate against somebody because of the color of their skin after what black people around the world have gone through is crazy. It is infuriating. And, and, and I have no patience for it. I,
gukumira abandi kubera ibara ry'urukuba rwabo umuntu aravye ivyo abirabure baciyemwo mu bice bitandukanye vyo ku isi ni ibintu bisiga ubwenge ni ibintu bishavuje sinshobora kuvyihanganira perezida obama yariko yishura ku kibazo c'umunyamwema yavuze ukugena abantu bameze nkawe bakumirwa mbere bakanicwa ibice vyabo vy'umubiri bikagurishwa perezida obama yavuze ko gufata abandi mu buryo butandukanye kubera uko bameze cyangwa uwo bakunda ari ibintu bidakwiye kwihanganirwa perezida obama yarangije ashimira abakiri bato b'imboneza b'abanyafurika kuba batowe kugira uruhara muri porogaramu ya yari yirici akaba yabifurije umugisha mu bihe biri imbere ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
buri mwaka ubushikiranganje bwa leta zunze ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga burihweza uburyo amaleta y'ibindi bihugu agwanya ukwambukisha imbibe abantu mu buryo butemewe n'amategeko ikoreshwa ry'abana bakiri bato ku rugamba bigirwa n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho ni bimwe mu byaha bikomeye biteye impungenge iyi leta kwinjiza no gukoresha abana bakiri bato mu migwi y'abitwaje ibigwanisho ni ikibazo gihanze isi yose nk'uko vyamye vyibonekeza muri kahise icigwa cakozwe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cerekeye ubudandaji n'ijabukishwa imbibe ry'abana bakiri bato mu buryo butemewe n'amategeko ku isi bikorwa cane cane mu bihugu vya afurika na aziya abana baranyuruzwa rimwe na rimwe bakagurishwa kugira bakoreshwe ku rugamba bagakoreshwa mu buzi bukomeye cane mu kuzika amabombe aho kenshi usanga zibakomerekeje canke zikabahitana ahandi naho usanga bakoreshwa mu gukora amabi atagira izina bikabatuma bagwara ingorane seserezamutima abakobwa n'abahungu bempi barakoreshwa mu ngwano akenshi bagafatwa ku nguvu bigatuma bandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani niho leta zunze ubumwe za amerika yasohora itegeko risaba umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga gushyira ahabona amaleta afise inzego zijejwe umutekano zishigikiye imigwi y'abitwaje ibigwanisho yinjiza kandi agakoresha abana bakiri bato ku rugamba iryo tegeko risaba umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga gushyira ahabona urutonde rw'ivyo bihugu mu cegeranyo gishigwa ahabona buri mwaka ico cegeranyo kimaze gusohogwa ibihugu biri ku rutonde rwaco biraheza bikimwa imfashanyo z'amafaranga kumwe n'imfashanyo z'imyimenyerezo itangwa n'igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika ibihugu umunani nivyo vyashizwe ku rutonde rwasohowe muri uyu mwaka ivyo bihugu bikaba ari siriya burma sudani somaliya sudani y'epfo nigeria yemen na repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu mwaka santarafurike n'u rwanda ntibyashyizwe ku rutonde rw'ibihugu byahawe ibihano igurishwa no kujabukisha imbibe abana bakiri bato mu buryo butemewe n'amategeko no kubafata ku nguvu mu buryo ubwo aribwo bwose bugigwa mu bihugu birimo ingwano bikwiye guhagarikwa burundu ibihugu byose bikwiye gukorera hamwe bigakorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amashyirahamwe ategamiye leta mu bikorwa byihuta byo kwaka ibigwanisho no gusubiza mu buzima busanzwe abana bakiri bato bakoreshwa ku rugamba
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aroyizi bigirimana hagarutse hano muri studio agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni aramagana ubwicanyi bwagombye gukorerwa Pierre Claver Mbonimpa umwe mu baharanira agateka kazina umuntu mu Burundi Ban Ki-moon amwifuriza gukira kandi agasaba ko hoba amatohozwa ataho yegamiwe mu ntumbero yo gushengeza uwo yagira yihe iryo bara imbere y'ubutungane umunyamabanga mukuru wa oni kandi aramagana ubwicanyi bwakorewe umusirikare wa oni ari mu bagiye kugarukana amahoro n'umutekano muri santara afurika yishwe kuri uyu wa mungu urangiye iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe na eugenia mukankusi ibiganiro byacu by'aka kanya naha bihumurije mukomeze gukurikira radiyo ijwi ry'amerika mbifurije mwese ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubu naho nk'uko mubizi ni wa mwanya kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo nk'ijwi ry'amerika uyu munsi turavuga cyane cyane ku bibazo bibiri bihambaye cyane rwose turagaruka ku igandagurwa rya adolphe nshimirimana yahoze atwara ibiro bijejwe iperereza mu burundi turavuga kandi no ku runani rwashinzwe n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta hamwe n'abo muri sosiyete sivile mu nama barimo i addis abeba mu gihugu ca ethiopia ariko imbere yaho reka dutangure twumvirize ijambo perezida w'urundi yashikirije inyuma yaho hatangarijwe amakuru avuga ko adolphe nshimirimana yagandaguwe arashwe za rokete nka zibiri reka tumutege amatwi imbere ya byose twagomba tubanze tubasabe mudufashe dushimire imana kugira byose yo itanga ubuzima kandi ari nayo nyine ifise uburenganzira bwo gusubirako kuri w'imana igenekerezo rya kabiri imyandagaro y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi bari bazindutse baje guhimbaza imana hari abandi bobo bazindukiye kwitegurira gukora ishami abo nabo bahekuye uburundi mu gitondo cyo kuri uyu munsi w'imana intwazangabo liyetena general adolphe nshimirimana yahitanywe n'ibisasu by'abicanyi bamwe atakindi barota atari ukwamiza igihugu mu maganya no mu marira turahojeje umuryango wiwe turahuje kandi inzego z'igisirikare n'izipolisi bari basanzwe bakorana bafatanye mu nda hamwe n'abo bahora bakorana mu biro by'umukuru w'igihugu uburundi burabuze umugabo w'ijunja n'ijambo kuko liyetena generale adolphe nshimirimana yari intwari koko yaritanze bidasanzwe mu gukora atiziganya kugira hatebe hashingwe inzego z'umutekano zihurikiyemo abarundi bose uburundi bufise uyu munsi turamusabiye ku mana mushobora byose imwakire mu bwami bwayo yongere ihe umutima wo kwihangana no kwigumya umuryango wiwe tutibagiye inshuti abagenzi n'abakunzi biwe aho bari hose tuboneyeho
iryo gandagurwa ryari yamirejwe kandi nk'uko mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabidusomeye na departema ya leta ya Amerika uyu munsi rero turafise abatumire turafise abatumire babiri eh, hariho eh, Leonard Nyangoma arongoye eh, umugambwe CNDD akaba kandi ari nawe yatowe aho mu nama iyo Addis kugira ngo abe ari we arongora urwo runani rushasha rufise umugambi wo kugarukana ijambo mu rundi nk'uko babivuga hamwe no kubahiriza amasezerano iyarusha mu kanya araza kutubwira icyo bashitse ko turi kumwe kandi mwiriwe neza mushiga ntahe nyangoma rero na
amahoro neza frederico murakomeye yego ndakomeye sinzi nkawe nanje ndakomeye buhoro buhoro turi kumwe kandi na felix ku bwayo nawe nyine ari i buruseli mu gihugu cy'ububirigi mwiriwe neza felix
mwiriwe neza frederic nkaba ndamukije na nyangoma leonard ndamubwiye mwiriwe nawe twese ko akomeye imana ishimwe ko twese dukomeye
ego imbere yuko dutangura kuri icyo kibazo cyerekeye ubwo runani mushinga ntahe nyangoma nashaka mu gice mutubwiye mbega aho mwumviye amakuru y'igandagurwa rya adolphe nshimirimana mwebwe mwabyakiriye gute eka mubibona gute mushana nyangoma eh mushana nyangoma turi kumwe reka eh eh Leonard nyangoma muranyuba reka dutangure ku mushana hehe Felix ni yaba wewe atwumva Felix kubgayo ayo makuru mwayakire guteganda gwaja Adolphe Shimirimana yahoze atwara ibiro bijejwe iperereza mu Burundi
nukuri kose aya makuru narayumvise ndagwa mu gahundwe kuko iyo umuntu apfuye akagandagurwa bunyamaswa n'abantu bajye bitwaza inkoho zikomakomeye nk'iby'amarokete kugira bice umuntu umwe birababaje rwose genda acengira icyumviro cy'akababaro nka kumwe numva umunsi bagandagura umuhisinga dayemera ikiyo ubu adolphe ni umuntu yagwanye cyane bikomeye kugira ngo dusubire kugaruka mu ntwaro ya demokarasi mu ntwaro iciye mu matora kandi n'igisoda gishobore kuba igisoda kiranga bene igihugu bose murumva rero igihe numva ko yagandaguwe naraguye mu gahundwe na jewe ndabona yuko abakoze icyo gikorwa ari igikorwa kigayitse rwose ko ari babandi bagomba kudusubiza inyuma ngo dusubire mu ihumbi ariko narashimye umwifato w'abanyagihugu ba- bababaye ariko bakigumya n'aba- n'abategetsi b'igihugu bavuze bati "Abaru- abarundi nimutekane mu- nta kwihora inzego z'igihugu zira- z'igihugu zirahari mm, bazotohoza kandi nk- n'amatwi yansumira ndumva yuko ngo bamwe bamwe mu bakoze icyo gikorwa kigayitse ko baba bamaze gufatwa ndibaza yuko ubutungane buzokora bu- bu- buga- buga- bugakoresha amategeko busanzwe bukoresha kugira ngo eh, ukuri kujya habona nta kintu mbonano bivuga ko n'ukuri kose A- abajejwe gutohoza ubwo bwicanyi bahawe ikiringo kibingana n'indwi kugira ngo bazobe bashoboye gushira habona raporo yerekana ah, bakoze iryo bara muribaza ko ico kiringo gikwiye canke muribaza ko ivyo bizokurikizwa
oya ndibaza ko icyo kiringo ko gikwiye kuko uburundi si igihugu kininiya rwose kandi ubu ababikoze bari mu mujyi wa wa bujumbura Eh, imodoka ya- ya- yari yarimwo abo ba- ba- bakozi ba nabi barayibonye abanyagihugu barabibonye ni ukuvuga ko uh, ankete bitari bigoye ko itangura ni nacyo gituma nu- nimba ari ibyo ababikoze bamwe bamwe baba bamaze gufatwa ndibaza ko n'abandi bazofatwa bahamagereza bakavuga rero ice- imvo n'imvano ya- ya- ya- yabatumye ba- ba- bakora iryo shana ba- bakora iryo bara ubu naho tuje kumushikana hari nyangoma leonard nyangoma leonard murashaka kutubwira aho mwumviye ubwo bwicanyi mwavyakiriye gute mwebwe
Ah, alo uranyumva neza ndakumva neza duga ku ijambo Eh, eh, mu by'ukuri eh, umengo ntibiza neza twe turakumva uranyumva yego rero ejo eh, twarumvise yuko eh, eh, umujenerale adolphe nshimirimana yagandaguwe yagandaguwe yari afite amabanga akomeye cyane mu gihugu ade nta n'umwe byoshimisha yuko umuntu yitwa bunyamaswa kurya eh, ndetse turaboneyeho n'akazi ko guhuza umuryango wiwe n'abandi bose bamwiyumvamwo Eh, birazwi yuko adolphe yagirizwa ibintu byinshi ibibi byinshi byakozwe bikorwa muri icyo gihugu ubwicanyi no kwirirwa ndasubiramwo ndavuga ariko twebwe eh, kubera dushaka leta igendera ku butungane twifuza yuko eh, twashima yuko yorengutse imbere y'ubutungane akagira ushaka ko umwagiriza akamwagiriza ibyo am- amwagiriza Eh, buriya ko jewe ndi mu ba mbere bashize ingingo yo gukura ihana. Eh, rero ijambo numvise ejo ijambo mukuru w'igihugu ryari bwacitse bo yavuze neza mugabo yanwacishemo byose yari ku yari gucishamwo eh, akavuga yuko abantu eh, bo imbere gufata abantu rwose gufata abo bantu ni uko baba bahora ibintu n'ibi n'ibi babikeka ko eh, yogabisha abo bose baba bagomba kuja mu bworero eh, kubera iyo mushinga ntahe ya- yagandaguwe Eh, yari- ibyo sinavyo numvise muri iryo jambo yavuze mu nshana nyangoma mu Burundi harabaye igandagurwa ry'abategetsi nk'iryo cane cane muri mirongo icenda na gatanu muribaza ko itohozwa rizogira ico rishitseko cane cane nk'uko twavyumvise babahaye indwi imwe ibyo ni ukubwira ntaco ndarindiriye ko muri aka kanya mo leta igumaho naho nkuru nziza zogenda itariki mirongo ibiri na zitandatu niho azotangura amabanga yiwe ikiringo ca ga- Araza- arabaza- arabaza twereke abagandaguye imana irumva asubira twereke abagandaguye bababikira b'abatariyano ibi bintu mu burundi byo kudahana nibyo bitera ubwicanyi byo ku- ku- kubakira ku rwiri nibyo bituma ubwo bwicanyi bubandanya ndetse bibaza yuko umukuru w'igihugu rero ubu yokwikubita agashi muri aka kanya iyi minsi mirongo ibiri n'itatu asigaranye aka- aga- agashiraho ituze mu gihugu akagenda iminsi muvuga asigaranye niyo ikiringo ciwe agiye kurangiza ko azotangura ikindi urazi ko yatowe
yega nazo bakiri umukuru w'igihugu kuva itariki mirongo ibiri na zitandatu ivyo ninda bivuze ni nyangoma canke n'abanyagihugu abarundi babivuze twese turabivuze wewe wewe uri we nyangoma ku gatwe kawe reka tubaze n'umushingantahe oya n'abarundi bose abarundi reka tu- bose reka tubaze umushingantahe bashaka kandi a- abigize a- abadanije azoba arenze ibwirizwa shingiro yarahiye n'amasezerano y'arusha Reka tubaze- natwe tugiye kubahiriza nibyo twiyemeje kubahiriza reka tu- tubaze umushikirantahe felix nawe nyine afite ico yishura cyane cyane ku vyerekeye ivyo mushikirije kudahana eka ikibazo co kudahana mu burundi n'ivyo mushikirije vyose felix
I- ivyo o murabona eh, amabi yabaye mu burundi eh, ni kuva uburundi bwikukira mirongo itandatu na kabiri hanyuma mm, tuze turavuga ibintu tu- bimwe bimwe tutavyibagira murazi yuko mu ma- mu- mu- mu- muri ya korida rusha bavuga yuko hateza kuba eh, irya komite verite reconciliation ko ari izo cifasha kugira ngo abarundi bamenye ukuri abarikurirwa barikurigwe baca mu bu- mu bucamanza baca mu bucamanza hama murumva ivyo vyose n'ibindi bigenda vyiyongerako uh, vyiyongerako Eh, je ndabona yuko amatohoza azoba ariko i- ico n'ikindi kibi ciyongereye ku bindi kuko umushingantahe nyaguma avuze ati twibuke mana irumva twibuke ababikira twibuke eh, n'abandi ko atakubakira kugwiri ariko ntitwibagire ndadaye ari- ariwe yatumye ibi byose turimwo bi- biba ukugandagurwa igandagurwa rya ndadaye n'abamufasha biwe benshi nda- nda- ndabizi bari n'abagenzi b'uwo mushingantahe nyangoma nka rishari nka nka Bimazubute n'abandi tugaca tugenda n'abandi bose bagiye bapfa murumva ibintu byo- byo kwicwa mu burundi abantu bagandagurwa si vy- si by'ubu ni- ni- si by'ubu kandi icyo nacyo na- ndacemera yuko uburundi bukwiye kubandanya bu- bu- tu- bwubaka inzego zigendera amategeko ariko mu gihe tukiri tukiri muri iki kiringo turindiriye yuko iyo iyo komite verite reconciliation izoba turindiriye yuko ukuri kuzomenyekana murumva ko hari abandi babandanya bikika mu kiza ariko si ko abarundi bazoca babyibagira abantu ntibazobyibagira n'abagandaguye ndadaye hariho amanketi yabaye mugabo ntacarashobora gushika ko n'abagandaguye rwa gasore mu- muri- murazi yuko hari benshi bavuga bati urubanza rwabaye rwa ngondagonde abagandaguye eh, ngenda ndumwe n'ubu bamwe baba barakidegembya abisha abasoda mu mirongo itandatu n'icenda bana bamwe bamwe baciwe imanza baracyariho hajya mu burundi baridegembya murumva yuko i- u- urwo ruhagarara ru- tugenda tubandanya turimwo ni ukuri kose mu nshinga ntanyangubu ko abivuze nibyo tu- hazogera igihe byose duca umurongo tukabimenya tukamenya ukuri uko ariko kugira ngo umuntu akoze uzo- uzohirahira wese ngo akore ikibi aca ahanwa tutarindire nayo ubu hari abakiki- abakikinga mu kiza ku kubera ivyo vya verite reconciliation bitaraba kuko bimwe bimwe usanga ah, kuva aba- batanguwe ba- hamwe bavuga mu kirundi ngo agatoki gahetamye ka- ngo aga- aga- agatoki kamenye gukomba kama gahetamye hari ababa- ababandanje muri ivyo ivyo bikorwa by'ibibi by'ikibi bivi- kuva twikukira n'ubu baba- babona ko ari ari yo ngingo nziza ya politike yo gushika ku butegetsi ivyo byose rero murumva ni ibintu bitu- bitura- bituranze ishinga twese nta n'umwe ashoboye- ashobora kubishima nta ashobora kubinezererwa mugabo iyo komite verite reconciliation nitaba tu- hari abazobandanya bikinga mu kiza E, e, umushikirantahe nyangoma yavuze kandi ivyerekeye imisi ngo perezida nkurunziza yo wasigaje ico kibazo mu kivuga kwiga
amatora yarabaye a- a- amatora yarabaye yaritoje aratorwa turindire ko arahira amani arahira dutangura ikindi kiringo ciwe ca kabiri co gutorwa n'abanyagihugu E, mu ese mbona ko umuntu babiharira ko cane umwanya munini reka tugaruke ku mushinga nyangoma atubwire cyane cyane ibyavuye ibyapfundikiwe i Addis Abeba mu mushinga nyangoma ni mwebwe mwatewe agateka ku kuba muzorongora urwo runani mutubwire ubwa mbere na mbere twibutse abarundi bose izina ry'urwo runani muce mutubwira n'icyo mwapfunditse Eh, urakoze unkundire ni uvuga gatonya kuri ivyo eh, felix avuze ndetse ndamwunganire ibije kudahana Eh, ah, ikibabaje felix n'abarundi bose batwumva eh, kuva eh, amasezerano niyo yari ushobora sinywe eh, urabona eh, gena gu- byagoranye gushiraho eh, ujya mugwi ujejwe gutoza no kumenyesha ukuri kumenya ukuri ku bibazo byabaye mu burundi urabona harabaye intwaro mfatakibanza haraza intwaro eh, ya nkuru nziza imyaka cumi yose Ah, twari twizeye yuko eh, uwo mugwi uca jaho ku buryo rero ubu abantu bose ugomba gukora icaha avuga ati ndagiye nice eh, zobazwa- zobibazwa ujya mu guhagiye ariko ico nuvuga nta uwo mugwi ujaho utajaho ubutungane bwariho bwatekerezwa gukora aho niho ha- niho gahagaze umuntu baca babigira urwitwazo ngo ndamwishe baramwishe naka ni ukurindira wa mugwi w'uko itohoza uzosanga ibintu byaragerekeranye ngira uzobura imyaka ijana ntuzoshobora kubi- kubitosora byose hanyuma eh, kuri ico kibazo uhejeje kubaza eh, nibyo ntiwabeshe eh, twarakoraniye hariya a imigambwe imigambwe myinshi amashyirahamwe menshi adaharanira inyungu za politike eka n'abanyacubahiro benshi nk'abahoze ari abakuru b'i- b'igihugu cy'u Burundi eka abahoze ari abakuru b'inama nshingamateka icegera wahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu twarakoraniye eh, hariya yazizabe bakumva mukuru w'igihugu cya etiyopiya ku cyicaro cy'umuryango wunze ubumwe bw'ibihugu bya afurika ibi bita uniyo afurikeni kurihweza ibibazo biraje ishinga uburundi Eh, ibibazo reka turaraba amagume ari mu burundi hanyuma turabona yuko haterwa ahanini n'ubutegetsi byo kuri ingorane nyinshi mu mu gihugu cyacu zanye ziterwa n'ubutegetsi bugomba gutwarira akagwi kabo hari n'ababa bagomba gutwarira intara ubwoko bwabo nibo ba- ba- batera uwo mwuka mubi ayo magume iyo bihereye ku mukuru w'igihugu aho nyanza ibwirizwa shingiro yarahiriye ko n'amabwirizwa n'amasezerano yo arusha eh, urabona n'abandi bose baca babibonera bavuga ngo mwiza ubwi bukuru nu- ugakwira hose n'umubi ubwi bukuru ugakwira hose rero rero twaciye tubona duti ibyo bintu twibandanya kandi abarundi baradusabye bati eh, nimutuje imbere mudufashe kwiyamiriza aka kabi kugira ngo uburundi bugaruke eh, ku murongo wa demokarasi ku ntwaro y'ubutungane ivyo mwayaze hariya ni ibintu abanyagihugu babashikirije mwarabanje kuyaga nabo abanyagihugu nyangoma canke abo murongoye mwarabanje kugira inama nabo murabyaga nabo umwe wese urabona abo bose n'abashinga ntabe bijunja n'ijambo abo bose bitavye iyo nama barafise abantu babo bari inyuma yabo bose umwe wese arafise abantu biwe bari inyuma yiwe benshi abo bose numva twarahuje usanga ico kibazo kirahambaye bati enda dushinge urunani senarere inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarusha no kugarukana intwaro y'ubutungane urumva ko ubutungane ikibazo gikomeye n'ikintu tubuze mu burundi hanyuma rero twebwe ntihagire uwo bitera ubwoba emwe iduharanire neza y'uburundi duharanira gusubiza agateka umurundi kugarukana demokarasi yanigiwe muri menshi n'intwaro ya nkuru nziza muri myaka cumi eka kubahiriza amasezerano yorusha no kugarukana leta yubakiye ku butungane muzobigenza gute muzoca mu matora muzogira muzohiri kurwanira ukwikukira koko ukwikukira burya nta demokarasi ishoboka igihugu kitikukiye igihugu gisa n'icyagurishijwe aho rero i- ibi- nivyo- nivyo ntumbero y'iyo nama Eh, nyamukuru ibindi mushaka murabimbaza ndabibabwira Eh, twashizwe mu bintu bitari bike mu kanya gatoyi kandi- cyane gose Twamaze nyangoma kubona muzoshi ahuye iyo abantu migambi benshi.
muzoyishikira gute muzo ubu- uburyo muzokoresha n'ubuhe muzoja mu banyagihugu eka muje mu matora Eh, abanyagihugu eh, nibo bafite ijambo rya nyuma ni ukuvuga amatora ukamengo amatora ngo ni ikintu bapfa gukora gutyo o- oya oya twebwe tuzoja mu banyagihugu abanyagihugu barabidusabye kandi n'ubu turabandanya kuko warabonye ko bavyerekanye ku mwaka mu- mu mu kwezi kwa gatanu bari bariyamiriza manda ya gatatu ya nkuru nziza abanyagihugu abarundi mwabonye ko n'amakungu ya- tutawe ariko arumva ikibazo c'uburundi nabo nyene tubibumvishe hanyuma i- bashobore muri iyi minsi asigaye ngira ngo nkurunziza arashobora no kwihanura nk'uko nabivuze nabimusavye ivyo bibi byose ubwicanyi buriko buraba bugahagarara Eh, tuka- inama n'ingingo mu biganiro hari abaca bibaza ngo tugomba kuja mu mareta jewe jewe nta mareta ndondera kujamwo Yego me- ivyo ndondera nuko tubone kare turonka leta itegura amatora ayo matora nta cayateguye kiriho yego mereka duhe- amatora ntayabaye nta- inkuru nziza yaritoye yari agomba kwinegaho reka duhe n'ijambo eh, felix ku bwaho- ku bwayo agire ico avuze ku byo mushikirije mu nshinga nyangoma felix je ku- aba- abarundi basha kuja hamwe kugira ngo biyungunganye bagire umugambwe canke bagire urunani nta kibi ndabyibonamwo Eh, ikigoranye ni uko umuntu ashobora kwibaza eh, ingene bariko bariyungungana n'ababafasha kuko mm, twese turabizi abantu turazinanye eh, turabona yuko ibintu byabo naho bavuga ngo bishyigikiwe cyane n'abarundi ni ibintu bishyigikiwe cyane n'abanyamahanga nibo bari- nibo bagurira amatike nibo bade- nibo ba- babarihira i- i- i- am- amadeparasoma ikirundi kirangoye gatoya iyo bajya niyo bava Eh, byinshi turabona ko bi- bi- bi- bi- bifashwe mu mugongo n'abanyamahanga icyo nacyo twaba twarabibonye muri za siri twarabibonye muri za libiya mwe n'uzonani urunani mwe n'urwo rubaye- ruvuye mu- muri ubwo buryo ari ari abantu bo hanze ba- ba- bafashe mu mugongo abenegihugu turabona yuko i- iyo iyo bishyitsi bishyitsi imbere rwose leta iri mu mu gihugu ita- ita- itameze magabo ko bizana uruhagarara ugasanga igihugu kirononekanye no gusubira inyuma kigasubira inyuma kuko iyo bavuga ngo ngo hari ubwicanyi ngo buvuye mu ngo buturuka mu butegetsi abatera igihugu abatera igihugu abirirwa baratera igihugu hari abakiye mu cibitoke hari aba- mu mu- mu mwaka uheze hari abakiye bubanza mu kayanza n'ahandi abo bose nta- ni- si igihugu kitera si si inzego z'igihugu zi- zitera ni abitera ba- bava hanze nabo nyine bari mu gorunani ayo makaritsiye ari bujumbura amwe yagomoka ngo ariko yariyamiriza ngo itogwa rya- ry'umukuru w'igihugu nkuru nziza pierre baraturiye aba- aba- aba- aba- aba- aba- aba- aba- aba- aba- imisore hariya mu za- mu ntuzi babaturiye n'amapine urumva ubwo ubwo bwicanyi ntawe buvuga ngo ni ubwicanyi buturuka ku ngo ku butegetsi ni ubwicanyi buturuka mu banyepolitiki bamwe bamwe babona yuko ah, badafite abanyagihugu badafite abanywanyi benshi bashobora kubatora mu mat- mu- mu- bagiye mu matora ba- bagashaka gu- gushaka guhirika gukoresha igikenye gukoresha ingufu ah, n'ubwicanyi bwinshi kuko naho uvuga yuko uburundi bwiteye mu- mu mu mezi aheze hariya mu kayanza n'ahandi murumva rero yuko bavuze bati tugomba tugire urunani tugire politike tuzoje gusigurira abanyagihugu ibya politike hama amatora niyaza tujye kwitoza abanyagihugu batwemerere ba- ba- ba- badutore icyo n- n- uwo n- ntawogayo uwo mugambi mugambi ari umugambi wo kuza kurondera gutera uruhagarara kuza guhirika inzego kugwana kwica abanyagihugu muri ivyo nta n'umwe yobishigikira Igomeke- ndabibona imbere yuko tugaruka ko uh, munshe nta nyangoma hari ibibazo bashikirije mpava ndakoza mu kanya na turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika james uh, mwiriwe neza muri ngaho
ego turi ngaha murakomeye inama yego murafise ikibazo
ego tu- bwa mbere twagomba dutere imbere yuko dushyikiriza ikibazo yego
Twa- twagomba twifatanye n'umuryango wabuze bwana general adolphe nshimirimana yego Ga- urwo ru- urwo rupfu rugishyika ngaha mu gisagara uko twabibonye n'uko twabyumvise twarabonye yuko ha- hari imigwi ibiri y'abantu hari imigwi yakiriye ba- bavinye abandi baratamba baranwa yuko apfuye hakaba n'undi mugwi wababajwe n'ibyo wahora wumva kuri uwo mu- mushinga ntaye general adolphe tukibaza ati mbega ibyahora bivugwa ku, ku, ku madosiye yahora kuri yavugwa ko umuco ugiye kuba gute mbega bigiye kuzimangana canke bizobandanya bitohoza hama nkaca mbandanya kwija mu nyakubahwa mukuru w'igihugu yashikirije aho yerekanye yuko bwana general adolphe nzo shimirimana yari koko umugabo w'ijunja n'ijambo yahuza abantu bose aba tugiye kuraba kubona intwari nk'iyo mukuru w'igihugu yahagize uko kose a- yitavye imana ak- ugiye kuraba mu gisagara cyangwa mu burundi bwose ukabona umenga nta cyabaye mbega agaciro yamuhaye ko bakangana gute nk'uko yavuze yuko yari intwari hama nkaca ngaruka kuri bwana nyangoma nongera ndamubaza nti mbega mwibaza iki ku bigiye gukurikira inyuma y'urwo rupfu rw'i- rw'iyo ntwari general adolphe shimirimana hama nkaca mbaza uwo wundi yavuze ati ngo amatora yabaye ngo umukuru w'igihugu ngo byaraheze mbega ayo matora yabaye yabaye ndi- yabaye kuri nde nande hariko hahiganwa nde nande hama nkaca ngaruka ku nama yabereye hariya muri etiyopi mbaza nti mbega bwana nyangoma amatwi adusomera tubwira yuko inama yabaye muri etiyopi mutari muhari bishoboka gute yuko umuntu atari mu nama agatorwa kurondo- kurongoza umugwi nk'uyu hama ikindi kibazo nongera mbaza ni ikibazo cyerekeye opozisiyo muravuga ko neza nga iyo nama yari yuzuyemo abapozisiyo bishoboka gute kubona umuntu yari akomeye cyane naho yahemutse kubona agatogwasa atatumiwe muri iyo nama mbere amatwi adusumira tubwira yuko eme magera yari yararungitswe na gwasa muba mwamusubije inyuma mbese biba byavuye kuki mbega abarundi bo kwitega iki k'ubukene inzara ukwicwa guhohoterwa buhongo ari byo biranga iyi ntwaro mwewe mwoba muzanye iki cyotwemeza cyotwizera kuko turamaze ku- kumenyera inani nyinshi hari abaye ageseye ikibiri hari abaye amizero ariko bose kwaguma bu- mukengana mu majambo yerekana yuko abanyepolitiki bo mu burundi ha guharanira inyungu y'abanyagihugu nyabona muharanira inyungu yanyu amaronko yanyu Reka none du- ubu ubu- reka du- reka dutangure kuri ico kibazo ca ca mbere ubaje ibibazo bitari bike vyohava bisoba abashinganza turi kumwe ni vyinshi cane gose reka dutangure kuri ico kibazo ca nyuma muhereje ko uh, eka harabaye inani nyinshi nk'uko mivuze bikaba vyibonekeza ko hashobora kuba hari inyungu eka z'abanyapolitike bonyene mwavuze uh, uwaserukiye uruna- uwaserukiye eh, agatongo rwa sa eme magera ash- ashobora kuba yarirukanywe yaratowe umushiranani nyangoma muvuga ko atari hari reka abanza duhe umuco kuri ivyo bibazo vyose umushiranani nyangoma yego twi- eh, eh, urakoze mushinga nawe kuri ico kuri ivyo bibazo wabajije kandi wagize umwihwezo mwiza eh, noshima ku biriko biraba eh, mu burundi Eh, ku- wi- ikibazo ca mbere yabajije ntibaza kuri urwo rupfu ivyokurikira kuri urwo ikurikizi rw'urwo rupfu rwa adolphe eh, bo eh, Eh, ntarushobora kubimenya mugabo byose biva ku butegetsi Eh, nabivuze muri aka kanya umwera ubi bukuru ugakwira hose n'umubi nuko nyene Eh, eh, jewe ndahumuye bamwe bamwe ntimwari bwapu cyangwa mwari ba sirindwi na kabiri iyi ibara ryabagwa mu burundi twarabuze umukuru w'igihugu muri irindwi na kabiri imicombero eh, kenshi yaba yiborerewe yashoboye guhumuriza u- kugira ngo ubwicanyi buhagarike Em, muri iryo jambo nkuruziza yavuze nico gituma navuze nti hari akantu ntumvise eh, atavuze ko guhumuriza abarundi kandi kukwihaniza aboca baja mu vy'imporero yarabivuze mugabo nk'uko mwavyumvise ijambo ntitwarihitishije ryose Eh, ico ico ni ki- ubu- ubutegetsi bubyifashemo neza ntibutangwe gufata aba n'aba n'aba ngo nuko batari mu mugambwe canke nuko bagiye mw'ibarabara ngo canke nta gihe ba- biyamirije manda ya gatatu n'ibiki hari abaca baja mu by'imporero eh, aho inkurikizi zica zibando kandi n'iryo tohoza niho eh, rishoboka niho rishoboka neza ibiti biri mu nda Eh, iki- ku- kandi kugira bigende neza nabivuze eh, nziza niyemera kinjura icyo sinigwa ndakigaruka ko ko murumva n'iyo mushinga ntayo yavuze ko ata matora yabaye nta mahiganwa yabaye n'ibindi nari navuze yewe siho nari mw'ibyo koko muri irya nama mugabo niho nari ndafise umugambwe Mu- Felix arawumva mushiya nahe nyangoma mwavuze ah, ibihugu vyo mu mahanga bifise ijambo bya Felix Oya, mwabivuze ariko ba- ivyo bihugu vyose muri iki gihe bitera kamo gasaba ko abarundi boja hamwe mu biganiro eka bagashira Eh, imbere oyo bavuze leta neza.
y'ubumwe. M- ako mbe izo nama muzozitaba mu gihe hoba ibiganiro muri urwo runani rwanyu mushasha mbega tu- twebwe nta- nta gini twarutangi twarugiriye twarugize kugira ngo duhimirize tuje mu biganiro na leta Ata- atasabisabi turi umwe ngira ngo uranyumva abo abo bakubise bagomba kurira ahubwo ba- yabariye ubutegetsi twe ni- abo amakungu ntiyabariye twebwe Eh, arivyo wagomba ndajya kugaruka nuko byo felix ya- yavuze umushinga nawe felix yavuze nariko nishura ku ivyo bibazo nciriyemwo eh, frederico Ban- guduga kwijambo bandanye yo nari nariko ndavuga siho nari koko jewe simbesha Eh, eh, ariko niho nari ku giti canje ariko nari natumye ku giti jewe jewe- jewe nyene mutumba wanje siho nari ariko mu kirundi ko babivuga niho nari ijambo narishikirije nari natumye umunyabanga mukuru w'umugambwe eh, umushingamateka ni mutari wa- barazi umugambwe senejeje neza wumva niho kandi rero uti bagutora gute atariho wari ibyo birashika mbe urazi ko mirerekano yatowe mirongo itandatu na gatanu akaba umushingamateka yari yahungiye mu rwanda yaratowe ari umushingamateka ko nako eh, nokwibutsa urumva baranyizigiye eh, n'ubu utariho mugabo yasirukiwe ni nk'uko yoba yariho Eh, ah, hariho uwayavuze nko muri opozisiyo